Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iradiyo hijwi rya amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federic nkunikije mu burundi abakoresha amabarabara yo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura baridoga bavuga ko ashaje kandi ko abononera ivyuma vyabo dushobora gukora indwi yose tutagwaye umugongo ivyuma vyacu birahasinzikarira amamurutiseri aravunagurika mu ndwi tuja mu igaraje nk'ituruzenga zine ku munsi ku munsi mw'iri barabara rya bubanza
uyu ni umwe mu bakoresha ibarabara ryitiriwe umuryango mpuzamakungu onu avenue des nations unies riri muri quartier kigobe yepfo muri zone ngagara inteko za israeli n'ibimodoka vya blende kuri uyu wa mbere zinjiye mu gice c'umuraruko w'intaragaza zakomeje ibitero vyazo muri iyo ntara onu yatangaje ko ibiharuro bishasha ifise vyerekana ko hariho abantu imiliyoni zitandatu n'ibice icenda bataye ingo zabo muri Republika Demokrasi ya Kongo. Aya makuru n'ayandi yose twateguriye ntiyagiraho umuja ni mu kanya. Aya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Inteko za Israeli n'imodoka vya Blende kuri uyu wa mbere eh, zinjiye mu gice c'umuraruko bw'intaragaza zakomeje ibitero vyazo muri iyo ntara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Yongabo.
itororokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press ryatangaje ko ryaronse amasanamu ya video yerekeye ikimodoka ca burende n'ikimashini cyo gusenya amazu vyazibiye ibarabara rikuru riva mu buraruko rija mu manuko bw'intara ya gaza israel ivuga ko abanyapalestina barikoresha mu guhunga ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka zayo zinjiye muri gaza igisirikare kigwanira mu kirere ca israel catangaje ko cakoze ibitero mu bibanza amajana atandatu mu ntara ya gaza mu masaha mirongo ibiri n'ane arangiye israel yavuze ko yakoze ibitero muri Siriya na Liban. Igisirikare cyayo kuri uyu wa mbere cyatangaje ko vyari mu ntumbero yo kwishura ku bitero vyakozwe ku butaka bwayo biturutse muri ivyo bihugu vyompi. Igisirikare ca Israel catangaje ko mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko zaco n'abo cisaba ko iterabwoba mu ntara ya Gaza cishemwo abatari bake bari biyugaraniye mu nyubakwa no mu mayira ari munsi y'ubutaka bari bagerageje gutera inteko zacu yamara umugwi amaso batangaje ko abagwanyi bawo basambuye ibimodoka vya burende vya israel bakoresheje misile mu buraruko bwa gaza bateye ivyatsi amakuru avuga ko inteko za israel zinjiye ku butaka kure muri gaza nta makuru yigenga yashoboye kwemeza ivyatangajwe n'izo mpande zombi
urakoze fidele onu yatangaje ko ibiharuro bishasha ifise vyerekana ko abantu imiliyoni zitandatu n'ibice icenda bataye ingo zabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru dushikirizwa ngaha muri studio na mugenzi wacu oriane itangishaka kuri uno munsi wa mbere oni imenyesha ko intambara hagati y'abaroberi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo yongerekanye mu ntara ya Kivu kuva mu ntango z'uku kwezi kwa cumi oni ivuga kandi ko iyo ntambara ikaze cyane cyane mu buraruko bw'umugwa mukuru wayo Goma ibiro vya oni bijejwe abimukira bimenyesha ko abantu benshi bahunze ingo zabo ariko bagumye mu gihugu hagati ibyo biro bivuga kandi ko abo bantu bakenye bakeneye imfashanyo z'ibintu by'ubuzima bwa misi yose mu buryo budasanzwe mu rwandiko bashize ahabona ivyo biro bigira biti oem iriko irongereza utwigoro twayo two kwitaho ibibazo bibandanye kwibonekeza muri kongo muri iki gihe ibitigiri vy'abamaze guteshwa ingo zabo bigeze ku miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana icenda mu gihugu bongeye bati icyo ni igitigiri kinini cya mbere kitari bwibonekeze umugwi wa M23 umaze kwigarurira ibice bitari bito by'ubuseruko bw'igihugu kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo mugwi ni umwe muri myinshi yafashe uduce tutari duke tw'igihugu naho muri Kongo hariyo inteko mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano ibiro vya onu bijejwe abimukira bimenyesha kandi ko kuva muri uku kwezi kwa cumi abantu bashika ku miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atandatu baba mu buseruko bw'intara ya kivu y'uburaruko y'ubumanuko muri ituri no muri tanganyika uno onu igira iti turakeneye kurungikayo imfashanyo ku bantu bazikeneye mu buryo bwihuta
urakoze ariane afurika y'epfo kuri wa mbere yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu onu kurungika inteko zijejwe gukingira mu buryo bwihutirwa abasivile baba mu ntara ya gaza ni mu gihe israeli yongereje ivyo bitero inyuma yaho umurwi hamas ukoreye ibitero vyihaye inkumbi muri israeli mu ndwi ziheze ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu fidele yongabo mu gutera ako kamo afurika y'epfo yerekanye ko ishyigikiye abanyapalestina kurusha ibindi bihugu bitari bike bimwe muri vyo vyasavye ko haba agahengwe hamwe no kugurura amayira yorekurira imfashanyo gushika mu ntara ya gaza afurika y'epfo imaze igihe ivugira amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi igereranya ukugena abanyapalestina bamerewe n'igihe ico gihugu cari ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yarashikirije icifuzo co kuba umuhuza mu ntambara hagati ya israel n'umugwi hamas afurika y'epfo kandi mu ntango z'uku kwezi yatangaje ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wayo yavuganye ku itelefone n'umuyobozi w'umugwi hamas ku vyerekeye gushikana imfashanyo mu ntara ya gaza ivyo naho afurika y'epfo itangaza ko idashigikiye umugwi hamas abanyapalestina muri gaza batangaje ko israel yakoze ibitero bikomeye vy'indege z'ingwano na vya muzinga mu gitondo co kuri uyu wa mbere ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubutegetsi bw'abanyapalestina bwatangaje ko imiryango itari mike yazimanganijwe mu ntara ya gaza mu ndwi zitatu zirangiye
barakoze bagenzi bacu uh... Oriana Itangishaka na Fidel Nyongabo badushikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangure mu burundi aho abakoresha amabarabara yo ku murwa mukuru ubutunzi bujumbura bidoga bakavuga ko ashaje kandi ko abononera ivyuma vyabo basaba ko yosanurwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko umugambi wo gusanura amabarabara uhari ariko ko uburyo bw'amafaranga butaraboneka ni inkuru y'ijwi ry'amerika yifashishije abakunzi bayo musomerwa na tierive ndashimi amwe mu mabarabara asinzikaye cyane ni nk'ibarabara nimero zitatu bujumbura rumonge agace gaherereye mu mazone ya kinindo na kanyosha turi mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura ushitse muri ako gace ubwa mbere yo kwibaza nimba kari karashizwemo ikaburimbo abagendesha amakinga amapikipiki amatagisi n'amabisi bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira kandi ko n'ubuzima bwabo buhasigara nka twebwe tugendesha ivyuma kubera ibarabara riguma ryononekara hari n'ibinogono vyinshi ni ukuri ibarabara ririfashe nabi rwose cyane kabisa tuvuga yuko n'ahantu hahoraga kaburimbo hose ubu ngira ngo mwebwe murarihabona hose gusa ni ibinogo gusa ni ibinogo gusa kabisa imodoka zacu zirahahonera zirahahonera cyane ni ukuri imodoka zacu zononekaye rwose ni ibishimu gusa twe ntituzi ibyo turi bukore kabisa no mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura abahaba n'abagendesha ivyuma bavuga ko amabarabara atera sinzikara akarorero n'ibarabara nimero icenda bujumbura bubanza agace kari hagati y'amazone ya ngagara c'ibitoke na kinama naho nyene ahahora ikaburimbo harangwa ibinogo gusa abaricishamwo ivyuma nabo nyene bababazwa n'uko ibintu vyifashe dushobora gukora indwi yose tutagwaye umugongo vyuma vyacu birahasinzikarira mamuru tisera aravunagurika mu ndwi tuja mu igaraje nk'ituruzenga zine ku munsi ku munsi mw'iri barabara rya bubanza amasanganya aguma yiyongera ibyo rero biva kubera ibarabara ni ribi cane imvura iguye amazi usanga yabaye menshi akajaga hagashaye mbere imvura itaragwa ivumbi ryari ryinshi cane gatuma n'amaso yononekara mu mabarabara yo hagati mu gisagara c'ubutunzi bujumbura harayaca hari inyubakwa zikomakomeye nayo nyene ateye agahinda muri ayo harimwo iryitiriwe umuryango mpuzamakungu oni aveni de nation zini riri muri karitiye kigobe y'epfo muri zone ya ngagara rica kandi imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika abakoresha iryo barabara ntibatahura igituma ryibagiwe ku by'ukuri iri barabara ntiritworohereza na gatonya murabibona namwe ingene rimeze ryuzuye ibinogo byuzuye ibintu bimeze nk'amabuye byaramaze kononekara byaramaze kononekara imodoka zacu zirahagira ikibazo donc imodoka ntishobora kumara ukwezi irotire zitarononekara ni ukuvuga ngo twama mu igaraje iyo imvura iguye hoho rero ni danje kuko n'ahari ikinogo ntishobora kuhabona abakoresha amabarabara yo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura basaba ko ayo mabarabara yose anugwa bababazwa n'ingene ayo mabarabara ameze kandi bama batanze amakori n'amatagisi leta ivuga ko abava ko akabagaruka ko ariko iyo mvugo nijane n'ingiro ikori turaritanga bakavuga yuko bagomba badukorera ibarabara ariko ntibyigera bija mu ngiro ibyo rero biratubabaza hariho n'amafaranga honyine twaba dutanga mu mwaka ku mwaka ibihumbi mirongo itanu tuvuge nko ku itagisi ayo mafaranga ngo yari yateguwe kugira ngo amabarabara akogwe kuva tuyatangana n'ubu amabarabara aracyari kujya nyine urabona ibi bihe turimo amadokima aguma aduga turasaba leta rero ko yodufasha iri barabara bakarikoresha umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu burundi arb yishura ko muri rusangi hari umugambi wo gusanura amabarabara yaba yaja mu gihugu hagati canke ayo mu bisagara ariko silvestre nsanze rugeze yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko habaye ibura ry'ibikoresho kugira ivyo bikorwa byo gusanura ayo mabarabara bitangure si amabarabara yose twoca dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'uburundi icyarimwe hariho amabarabara tuzoca twihutira cyane gusumba ayandi ni iri barabara riva mu kigobe aho bita kuri pafi rigenda rica imbere ya ambasade y'abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko risubirwamwo ni nacyo gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako ibintu biruko mu gihe muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu mafaranga leta iza yaratanguye gukoresha ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu burundi gitegekanyirijwe amafaranga y'amarundi arenga gato imiriyaridi mirongo itatu n'indwi amafaranga abahinga mu byo kubaka amabarabara batashimye ko abakunzi b'ijwi rya amerika babafata amajwi bavuga ko ari make bafatiye ku kuntu amabarabara yo mu gihugu yifashe muri kino gihe
turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika babandanya kudutegurira izi nkuru tukaba dushimiye kandi na tiyari ive ndashimiye ayidushikirije mu rwanda ku mutaga wo kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'igihugu yihweje ikibazo cy'abanyagihugu baba hafi ikibanza gitabwamwo imyanda canduta abo banyagihugu basaba guhabwa ingurane bakimuka vuba kuko imyanda ituruka kigali yose ihurizwa muri icyo kibanza ibamereye nabi iyi nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo mu kanya ubu naho reka ariko dusubire mu burundi tuje mu ntara kirundo muri komine gitobe umukobwa akomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashuri wera reki trisha ageze mu mwaka wa kabiri muri kaminuza mu gisagara ca bujumbura avuga kandi ko afise umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira bashobore kwiteza imbere niwe yatowe nka miss populaire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu burundi ni ukuvuga rero umwigeme yakunzwe ikayashimwe na benshi umugenzi wacu fenisite nshimiyimana yaragiranye ikiganiro nawe atangura amubwira ibyo yakoze muri amezi ane ashize murakoze cyane turishiya umaze amezi hafi ane uri misi populariti wa bibiri na makumyabiri na gatatu kuva waba miss popularity uwo mwanya umaze kukugeza kuki bavuga yuko kuvaho maze gutorwa nkaba miss populaire demiriventwa mu burundi nk'uko umwaka mushasha w'ishuri wari wari wegereje mu kw'icenda rero niho naca nza ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse hariho n'ahandi nashobora kugenda njyanye n'ayandi mashyirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo nshobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri y'uko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bo mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo wowe wiga kaminuza bakubona mu iki bakubona bate ubwa mbere bakimbona baranka kubyemera baranka kubyemera yuko naba ndi mu muryango w'abatwa kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo ariko na jemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyabace bagira intege zo kubandanya biga zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyene bakumva yuko iterambere naryo na- nabo nyene ribaraba ariko se wowe wabishoboye ute niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza n'ubwo wiyemeza kujya muri kaminuza Eh, novuga yuko nk'icabinteye niga ni uko nsanzwe mfise abavyeyi bize rero kurya umuvyeyi warize nawe uba uzi yuko umwana avutse akuze utegereza kumujana ku ishuri hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kuyisumbuye kugezaho rero ubu ngeze muri kaminuza wirarikitisha ujya mu irushanwa rya misi burundi twibutse wari ujyanye uwuhe mugambi
ngiye mu higanwa rya Miss Burundi natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba badusobanurire neza ni ni ibiki muzajya muhingura mu bisanzwe ino mu burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramwo n'imbabura dutekeshako tugate tukabumba kandi ah, inkono zi- zirimwo uburyo inkono zito zito n'inkono zinini zinini aho dushobora no ku no kubumba i- ico twita in- intango badushiramwo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe rero muri iryo muri uko guhingura mu- muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba ni ibyo nyine dusanzwe du- tubumba ibyo mejeje kuvuga rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko bya- uko twahora tubikora bisanzwe hama ku kijyanye n'uko guhingura dushaka birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo b'abahinga bashobora kutuzanira ako kantu k'akabirya ni icyo ukora ni icyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere mu byo ntegekanya gukora ni uko noza ndafasha nk'abana nk'abana ijana bakaja ku ishuri tukabafashisha mu gu- mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri harakenerwa amakaye ibirato ishakoshi ibyo byose ko twashobora kubibaf- kubibafashamwo kugira ngo bashobore kuja ku ishuri tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha nk'imiryango ijana na mirongo itanu kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa vyo korora nk'inkwavu canke ingurube kubera arivyo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo vyitwararitse no kubigisha uko boza barakorera hamwe aba- eh, aho iyo ndiko mvugira abavyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose hama abana bakaja ku ishuri bati- bata- batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye canke yuko nyene muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye wera riki trisha nanjye ndagushimiye ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika Eh, murakoze cane
turagushimiye nawe venuste tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa ijwi ry'amerika ryatunganije ikiganiro ku kuntu umwana w'umukobwa ahagaze mu muryango arimwo mu rwanda no mu burundi eh, hamwe no kuraba n'uburenganzira ah, bwiwe mu mice eh, itandukanye y'uyo muryango ah, twaraganiye ku cicaro mugenzi wacu ah, jeffrey mutagoma yaraganiye cyane cyane kuri cica- ku ciciro ciswe icabasigajwe inyuma n'amategeko yaganiriye na madame jeanne d'arc ah, mukasekuru ashinzwe ubu- uburinganire mu muryango koporwa w'abasigajwe inyuma y'amategeko
haracyari imbogamizi ndende cyane cyangwa nyinshi zituma bikigaragara yuko ubuzima bubagoye nk'izihe icya mbere nababwira ni uko kugira ngo umuntu atere imbere nk'uko byagaragaraga dugendeye nko ku kijyanye n'uburezi abashyizwe n'amateka aba abahungu cyangwa se abagabo igice kinini cy'abantu batazi gusoma no kwandika nk'uko n'ubundi bisanzwe eh, ugereranyije n'abanyarwanda muri rusange ni ukuvuga ngo aba- abagabo n'abahungu babaga barateye imbere cyane mu bintu byose yaba uburezi yaba kwiteza imbere ba eh, eh, icyo twakwita eh, eh, nko ku- ubukungu madamu mukasekuru nawe uri umwe mu bashigajwe inyuma n'amateka ariko dore uri umuhuzabikorwa w'umuryango koporwa muhuriyemo kandi ukaba n'umunyamabanga mpuzabikorwa w'umushinga pima ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa ntubona ko wowe wabishoboye kandi uri umwe muri bo yego nibyo eh, ikintu muvuze nicyo rwose cyane ariko wenda mbahaye nk'urugero nk'ahantu mvuka nk'ahantu mvuka nimba hari hari nk'imiryango igeze nko muri mirongo ine sinibangane mu karere ka nyamasheke uyu munsi niho ababyeyi banjye bari mu murenge wa ruharambuga iyo miryango mirongo ine ihari wasanga umwana wa- washoboye kwigamo akarangiza ngo narangije kaminuza akarangiza kaminuza ni abana babiri mwumve namwe nk'icyo kigereranyo kugira ngo abantu babiri batatu mu miryango mirongo ine abe aribo barangiza nabwo kandi bigaterwa n'uko habaga hariho umuterankunga wabyishinganiye byose iyo biza kuba ngombwa yuko habaho ubushobozi bw'umubyeyi cyangwa bw'umuryango ku giti cye ntabwo nashoboraga no kurenga mu wa gatandatu pirimeri ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo mba ngendeyeho nibyo usanga uyu munsi usanga abenshi cyane ndetse ikigereranyo kinini cyane nka mirongo icyenda n'umunani ku ijana ubuzima bubagoye ku bana b'abakobwa bavuye mu ishuri hakiri kare batwaye inda hakiri kare ba- cyangwa bashatse hakiri kare batangiye kubyara hakiri kare batwaje inshingano za kibyeyi hakiri kare murabizi iyo habayeho ikibazo mu mu- mu- mu kinyarwanda cy'ubukene umubyeyi niwe ufata iya mbere ku kwita ku bana kubasigasira kubabungabunga umugabo murabiza akenshi nyine o- o- iyo byabaye mu bibazo mbese abana baba ab'umugore noneho babaye ab'umugore ubayeho mu buzima bwo guca inshuro yikorera cyangwa eh, kwikorera imitwaro ubwo buzima habwirwa nimba havutsemo n'abandi bana b'abakobwa ubuzima bwa nyina ni ubuhe ubuzima bw'abana bazavuka kuri uwo nguwo ni ubuhe Mm, madame mukasekuru mu kanya turagaruka iwawe wenda udusangize urugendo rwawe rw'uko washoboye kugera kuri ibyo ngibyo wari ubaye nk'ubikomozaho gato tubwira umuryango ukomokamo n'uburyo ah, ah, bake cyane aribo bashobora kurasukira mu nzira umuntu yavuga ko ari iterambere ariko nyemerera tubanze twakire witwa ali ali rahimi umunywanyi w'ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro muri sanga kasekuru arakoze nawe ndimo kumukurikira nanjye hari ikintu ngira ngo mubaze ese hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya bibe ihame hakorwa iki kugira ngo uwo- uwo mwana w'umukobwa areke kubyara hakiri kare kugira ngo ashake cyangwa abyare agejeje imyaka kandi bikaba ihame tukamenya ngo iryo hame turarigenderaho nk'uko tuzi ngo urugero ngiye gutanga nk'uko tuzi ngo umuntu ufite imyaka cumi n'itandatu abafashe indangamuntu hakorwa iki murakoze urakoze cyane ali mukasekuru arakumva reka abanza asubize icyo kibazo mbere y'uko dukomeza kuri uriya murongo twariho Eh, nshimiye umbanyiriza ati hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya n'ubundi kera mu kinyarwanda baravugaga ngo diplome y'umukobwa ngo ni umugabo Eh, nta nubwo byari mu myumvire y'abasigaye mu mateka gusa n'abanyarwanda muri rusange wasanga- wasangaga kwiga amashuri eh, kugira ngo izo ndende batabiha agaciro ku bana b'abakobwa n'aba eh, n'ubundi muri rusange rero natwe nicyo gituma tubayeho nka koporwa koporwa ubundi uyu munsi ni umuryango usanga ukora ku guhindura imyumvire mu by'ukuri kuba baza mu ishuri hari ibintu bibiri bibitera hari ikibazo eh, ikibazo cy'imyumvire eh, nituvuga imyumvire ubundi abashakashatsi cyangwa abahanga bajya bagaragaza yuko iyo umuntu akize cyangwa ibisekuru bitegeze byiga usanga n'ubundi akenshi bakarande cyangwa uruhererekane ugasanga ntabwo iby'ishuri babiha agaciro Eh, ni urugero kuri ino miryango uzasanga nk'uko nguko nyine eh, avuga ngo atunze no guca inshuro mu by'ukuri ah, ntabwo azatinya kugira ngo aze kubona amahaho menshi nimba ari nko kwahiramo inshinge mu rwanda murabizi cyangwa gutashya eh, baza kugurisha kugira ngo babonemo icyo kurya urumva inzu zatangijwe n'umupapa umwe cyangwa se n'umumama umwe ziraba ari nkeya kurusha uko bajyana nimba bafite abana batatu bashoboye kwikorera gutashya nyinshi ba- bahitamo ko bakwikorera imitwaro ari nk'abana ba- ari nk'abantu batanu mu rugo kugira ngo baze kubona ihaho ritubutse ariko ibyo ukabona ugahita ubisangisha yego ni ubukene ariko harimo n'imyumvire ariko byaturutse ku bisekuru by'uko nyine bagiye baturuka ku bantu bakize narundi agakora iki hari ukubahugura ukubibutsa inshingano ukubibutsa uruhare rwabo kugira ngo impinduka z'ubuzima bwabo zibeho nicyo rero kigomba gukorwa kigashyirwamo ingufu yaba imiryango itari iya leta atari ngo ni koporwa gusa yaba uwo ari we wese mbese akaba ijisho ryo kugira ngo akore ubukangurambaga kugira ngo abeho guhindura imyumvire bitewe n'ibyo bisekuru bitaha ishuri agaciro hanyuma rero ikindi ni uko n'amaso guhinduka bagize ubushake n'umwete wo kuba bakwitabira ishuri no gukomeza bwa bukene za mbogamizi zigenda zibaho umunsi ku wundi haba hakenewe n'ubundi bufasha bwunganira bya hinduka ry'imyumvire kugira ngo bashobore kubona ibikenewe mu kwiga kwabo urakoze reka duse n'abasubira inyuma gatoya kuri ruriya rugendo rwawe ku giti cyawe cyangwa wenda rwabo muhuriye hamwe mu muryango wa koporwa uvuze ko ari urugendo rutoroshye cyane hari ibyo ushobora kudusangizaho wowe ku giti cyawe wahuye nabyo cyangwa wenda waba waraganiriye n'abo uyobora nk'umuhuzabikorwa bikubiye muri biriya twavugaga by'izo mbogamizi ku buzima bw'umuntu ku giti cye mu by'ukuri ku bijyanye n'imbogamizi z'ubuzima bw'umuntu ku giti cye nabaha n'urugero mu bo tugenda dukorana nabo avutse mu muryango yaba iwanyu bwite abo muvukana yaba abanyogosenge yaba ba so wanyu yaba babyara banyu nta muntu ushobora kwinjizana amafaranga igihumbi ku munsi uyu munsi umuvuduko ubuzima buriho murabibona ku mibereho umuntu akenera byinshi cyane hari ibimutunga hari ibikoresho ibintu bitandukanye ibyo ari byo byose ubuzima bw'umuntu kuri uyu munsi bikeneye amafaranga arenga ubaye udafite isambu uhinga muri buhahe buri kamwe buri kamwe guhera ku mazi ukagera kuri buri kimwe ntabwo wabura gukoresha amafaranga ibihumbi bitanu ku munsi byibuze ku muntu w'umukene kugira ngo ashobore kurara agaburira umuryango w'abana nka batanu byibuze nabwo icyo gihe ntabwo wavuga ngo wariye n'indyo y'ubuhinzi ubwo nyine tuba turiye muri bwa bukene noneho mu muryango bo bari buze gukorera ni igihumbi ni urugero icyo gihumbi uri bugeneremo ibintu byose byose n'iby'umunyeshuri no kurya muri ubu ubwo ni ubuzima budashobotse dufashe rero urugero rutafite hari abana hari abana bamwe bagiye biga bakashobora kwiga bakagarukira nde hari uwo nzi hari uwo nzi uwize pirimeri aragerageza na segonderi afite uwo muterankunga nayo arayirangiza ariko agera muri kaminuza uyu munsi ntabwo ari uwangaha muri rusiro uyu munsi ntabwo yashoboye kuba yadefanda cyangwa se yarangiza kwandika ibitabo muri kaminuza kuko umuterankunga yaje kumuhagarikira hagati na hagati hari n'abandi nzi bagiye biga ugasanga arangije segonderi ariko kuko segonderi nta mirimo wabona ugasanga arongera asubiye no mu ibumba agiye kumva ko habonekamo ibumba ku buzima bwanjye bwite nk'uko mwavuga adasokose ngewe nagize amahirwe ushobora kubona umuterankunga unyigisha nziza nagize na kaminuza ndanadefanda nta kibazo ubwo aho ngaho ubuzima bwari butangiye kuko na koperwa yahise itangira kumwitaho akazi ariko ni ukuvuga ngo hatabaye hari impande zakabaye ko umubyeyi ari we wifasha ntabwo byakunda kubera ubuzima abantu basigaye amateka uruhererekane rwabo nta so wanyu ufite uzagufasha kurihira n'igihembwe kimwe cy'ishuri cyangwa ugura urukweto rukenewe ubusanzwe uruhererekane rw'imiryango ari ubukene ubukene ubukene gusa karande
mu kanya turasubira muri iyo nzira ariko reka nanone tugaruke ku mirongo ya telefoni twakire janti ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika yego murakoze yego nanjye mberereye mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo y'ukuntu umwana w'umukobwa ahagaze mu rwanda navuga ko hari aho yavuye hari n'aho ageze nubwo wenda kuri ubu ngubu bitaragerwaho ijana ku ijana ariko ukurikije imyaka y'abatubanjirije hari ibirimo ubona ko biri ku murongo cyane cyane wenda nko mu burezi nk'uko uwo mugenzi wanjye yari arimo arabivuga ariko hakaba harimo n'akandi kantu k'akuho mbona wenda buriya iyo uhaye umwana uburenganzira cyane ku kintu ntugire wenda sitopu y'aho agarukira hari ukuntu we yirara niba wenda dukoze nk'ibizamini bya leta ukabona wenda umwana w'umukobwa wenda ni ukugira twuse icyuho cya kera tugere natwe ku bwinshi bw'abari mu mashuri njyewe aho ngaho nsa nk'aho manenga ho gato n'ubwo nanjye ndi umwana w'umukobwa cyangwa se kuri ubundi ni umumama aho nengaho ni ukuntu niba mukoze nk'icyo kizamini cya leta mwege na basaza banyu ntibafatire ku manota angana kandi mwakoze ibibazo bimeze kimwe uba usanga iyo- ibyo bintu rwose bituma twirara no mu gukora egizaminisiyonari ugasanga umwana afitemo ka kantu k'ubwibone ko kumva ko byanga bikunda azafa- azafatwa kuko amanota azagira nangana nka nyamusaza wewe bazamufata kubera yuko ari umukobwa sinzi ko yazakosora Eh, turamushimiye mugenzi wacu jeffrey kuri iki kiganiro turashimiye ingenier cornelius turashimiye na nadia taha yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese mugira amahoro n'umugoroba mwiza